radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye repubulika ya demokarasi ya kongo yareze u rwanda mu rukiko rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu ubushinjacyaha bw'u rwanda rwanda buremeza ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ingabire victoire umuhoza ari inyuma y'umugambi wo guhirika ubutegetsi ibyo bintu ntabwo ari byo ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa yo gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo baba bitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bimbaza kuri iyo dosiye inkuru irambuye ni mu kanya perezida emmanuel macron w'ubufaransa yatangaje ko atazegura ku mirimo ye kandi avuga ko nta ruhare afite mu bibazo igihugu cye kirimo afite manda y'imyaka itanu avuga ati imyaka itanu yanjye ya manda natorewe nzayiherekeza kugeza ku munota wa nyuma aho ushobora kuba umwaka rero kugira ngo bashobora kumwirukana ku butegetsi agomba kuba yakoze ikosa rikomeye akorera igihugu emmanuel mpunzi umwami umwanditsi akaba n'umuseshenguzi muri politiki n'ubukungu ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mu bufaransa perezida emmanuel macron yatangiye kubonana n'abakuru b'amashyaka amwe ashaka uwo yagira minisitiri w'intebe nyuma y'iyegura ry'uwariho michel barnier wavanyweho icyizere n'inteko nshingamategeko mu ijambo yagejeje ku baturage mu ijoro ryo kuri uyu wa kane emmanuel macron yatangaje ko atazegura ku mirimo ye kandi avuga ko nta ruhare afite mu bibazo igihugu cye kirimo mo navuganye na emmanuel nkunzumwami umwanditsi akaba n'umuseshenguzi muri politiki n'ubukungu ari paris mu bufaransa mbanza kumubaza uko ijambo rya perezida ryakiriwe ijambo rye ryakiriwe nabivuga nabi kubera ko abasesenguzi mu bya politiki basanze ko mu by'ukuri yashaka gukora icyo kiganiro kuri televiziyo kugira ngo ahubwo ashyire imbere abantu batumvise neza impamvu yasheshe inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa gatandatu noneho we akasa n'uyobya uburari avuga ati igihugu cyacu kimeze neza kirakomeye ati n'ikimenyimenyi tugiye gutaha katedral notre dame i paris bazayitaha ejo no ku cyumweru ati kandi twakoze neza imikino olympique mu kwezi kwa munani kwa karindwi byo rero wumva ko yasaga n'uhunga ikibazo cy'ibibazo abanyagihugu bafite agashaka kubishyira mu mu byo we abona ko byagenze neza kandi abantu bazi azi neza ko babaho nabi aricyo cyatumye n'inteko ishinga amategeko isesa numero wowe uri umushakashatsi mu by'ubukungu ikibazo cy'ubukungu n'imitegekere aho umufaransa nicyo cyiza mbere mu byateje aka kaduruvayo ikintu gisa n'akaduruvayo reka mba ariko mbyita wowe iyo ubisesenguye ubona bino bibazo ubufaransa bwabisohokamo bute ikibazo cya mbere dufite ni uko muri konstitusiyo y'igihugu asambure nasiyonari igomba kuba ifite ishyaka cyangwa se amashyaka menshi yunze ubumwe afata akora amajorite mu nteko ishinga amategeko kuva rero tumaze gutora mu kwezi kwa karindwi mu itariki ya karindwi ukwezi kwa karindwi uyu mwaka makumyabiri na kane ntabwo muri mu nteko ishinga amategeko habonetse majorite yo kugira ngo ubutegetsi bw'igihugu buyengameho none ubwo butegeke neza bahana ibitekerezo bubake bya buje n'amategeko mashya mu gihugu ibyo rero byatumye haza gukekana no kwangana niko nabivuga ntyo noneho igihugu gica mu bice bitatu igice cya bita ngo ni extreme gauche igice cyo hagati n'igice cya Rassemblement National abo bose rero ntabwo bumvikana ni ibice bitatu bitavugana mu by'ukuri kandi nta na kimwe muri byo gishobora kugira majorite byatumye premier ministre Michel Barnier agerageza kureba uko yagenda yumvikana n'agace kamwe muri buri icyo gice gusa we agahagarara mu gice cyo hagati kandi kituzuye kugira ngo bibe cyamufasha gutegeka noneho akavuga ati ubwo nzangerageza kureba muri rn niba nshobora kumfasha cyangwa se ndebe abasosiyalisite bashobora kumfasha birananirana rero birananirana kubera ko mu gihugu mu by'ukuri dufite ibibazo bikomeye by'ubukungu dufite ideni rikomeye rigera ku miliyari ibihumbi bitatu na magana atatu miliyari z'amayero tudashobora kwishyura ubu ngubu muri iki gihe kandi ubukungu bwifashe nabi inganda ntabwo nyinshi zigikora abacuruzi benshi baravuga bati twarahombye ntabwo tubona uko tuzashobora kuzamuka imishahara y'abakozi yabaye mikeya hakazamo cya kibazo cyo abajya mu zabukuru bavuga bati ntabwo dushobora kwemera ko igihugu abantu bajya mu byabukuru mu myaka mirongo itandatu y'amavuko kandi mu bindi bihugu by'uburayi abenshi bari mirongo itandatu n'itanu itandatu n'irindwi ntabwo dushobora kuba bamwe igihugu cyonyine mu burayi abantu bajya mu zabukuru bakiri imyaka mirongo itandatu byose rero bikivangavanga bigatuma haza umwuka mubi mu gihugu byose rero bituma ubutegetsi bugenda nabi ubutegetsi bwa michel barnier bagusesa none se ko hari n'abari bategereje yuko perezida emmanuel macron nawe ubwe yakwegura akava ku butegetsi ariko yavuze ko we azabugumaho kugeza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'irindwi arangije manda ye aho ho mu bisesengura mute ababivuze cyane ni cya gice kine bita ngo ni extreme gauche nouveau front populaire niko yita nibo cyane cyane bashyira imbere ko makoro yegura ubutegetsi noneho akaba amategeko amatora bundi bushya ya perezida wa repubulika ariko ababikuvuga nabo bazi neza ko bitanashoboka kubera ko muri iki gihugu cy'ubufaransa afite ubutegetsi buhamye budashobora kuvanwa n'abaturage ubutegetsi bwa perezida wa repubulika afite manda y'imyaka itanu aravuga ati imyaka itanu yanjye ya manda natorewe nzayiherekeza kugeza ku munota wa nyuma aho ushobora kuba umwaka rero kugira ngo bashobora kumwirukana ku butegetsi agomba kuba yakoze ikosa rikomeye akorera igihugu nk'ubugambanyi cyangwa ibindi ikosa rikomeye naho kuko iryo kosa ritabayeho ntabwo ashobora kwirukanwa asambure nasiyonari ishobora kuvanaho guverinoma kubera ko guverinoma afeti iri mu ijisho ry'inteko ishinga amategeko niyo igenzura buri munsi niyo ishobora kuyikuraho ariko perezida wa repubulika ntashobora kuvanwaho n'abadepite n'uko aribwo babishatse bwose ntibashobora kumukuraho we akavuga ati uko byaba kose nzageza nzakora manda yanjye kugeza ku munota wa nyuma mpabwa na constitution izarangiza mu kwezi kwa gatanu makumyabiri na makumyabiri na karindwi ibyo rwo ntibishobora guhinduka emmanuel nkuzumwami umushakashatsi mu by'ubukungu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika iki kiganiro na emmanuel nkuzumwami mushobora kugikurikira ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no ku mbuga za fesibuke ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana repubulika ya demokarasi ya kongo yareze u rwanda mu rukiko rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu uru rukiko rufite icyicaro arusha muri tanzania fide nyungabo icegera cy'umushikiranganji ajejwe ubutungane n'ibibazo bijanye n'amategeko muri kongo samuel mbemba yavuze ko yari ingingo ihambaye cyane inyuma y'ivyo yavuze ko ari ugusahura gufata abana n'abakenyezi ku nguvu no kugandagura abantu mu gihugu ciwe iyo ngingo ifashwa amezi ane inyuma y'uko repubulika ya demokarasi ya kongo yagirije u rwanda ko rwarenze ku bwigenge n'imbibe zayo rwakoze ubwicanyi bukabije ku basivile kandi rwarenze ku mategeko mpuzamakungu mu buseruko bw'igihugu repubulika ya demokarasi ya kongo yagiriza u rwanda ko rushigikiye umugwi m23 ivuga ko wakoze ubwicanyi bukabije ku basivile mu ntara ya kivu yo mu buraruko muri ico gihe ibiro vya perezida wa Angola byatangaje ko bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda bahura ku itariki cumi na zitanu y'uku kwezi mu nama izobera ku mugwa mukuru wa Angola Rwanda.
Urakoze Fidel Nyungabo. Abayobozi b'intara za Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'Uburundi zihana imbibi basuzumiye hamwe uko amateme ari ku mugezi wa Rusiji amaze imyaka itanu afunze yafungurwa inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Iyi nama yabereye mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri mirongo ibiri na birindwi uvuye mu mugwa mukuru w'ubucuruzi w'Uburundi Bujumbura. Abayobozi bayitabiriye barimo ab'intara za Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Kongo n'abayobozi b'intara za Kibitoke, Bujumbura Rirare na Rumonge ku ruhande rw'Uburundi. Mbere y'iyi nama babanje gusura ahari kubakwa ibiraro biri kuri Kiliba Luvungi Sange biri muri teritwari ya Uvira ndetse na Rugombo ku ruhande rw'intara ya Kibitoki guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki yavuze yuko baje bahuye mu rwego rwo kureba uko hafungurwa imipaka iri ku byambu by'umugezi wa Rusizi bihuza ibihugu byombi imaze imyaka igera kuri itanu ifunzwe kubera icyorezo cya Covid cumi n'icyenda uyu muyobozi avuga yuko bigiye hamwe uburyo hakwihutirwa gufungura ku ikubitiro ibiraro biri ku mugezi wa Rusizi ku byambu bya Rubenga muri Ruvungi na Nyamwoma muri Sange.
Tulikuya hapa na ba autorite bakubwa c'est-à-dire les autorités burundaises twaje aha ngaha n'abayobozi bakuru b'u Burundi natwe abayobozi b'intara ya Kivu y'Epfo kuko perezida felix segeti kilombo yadutegetse gufungura ibiraro kugira ngo abaturage bacu bo muri teritwari ya uvira bakiliba sange luvunge n'abandi ndetse n'abo Burundi boroherezwe kwambuka mu Burundi n'abarundi nabo baze muri Kongo mu bucuruzi kugira ngo ibyo bigerweho ni ngombwa ko ibiraro biri hejuru ya Rusizi byuzura vuba Guverineri Jean-Jacques Purusi avuga ko mbere y'uko bimwe muri ibyo biraro byuzura mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu basabye inzobere z'ibihugu byombi kureba uburyo abaturage n'imodokari zidafite uburemere bwinshi zanyura ku biraro byari bisanzwe ndetse ahatari ibiraro hagashyirwa amato yafasha abaturage kwambuka mu mujyi wa Uvira abitabiriye inama bavuga yuko batazi umunsi nyirizina wemejwe wo gufungura ibyo byambu ndetse n'ibiraro ku mugaragaro niyo kindi Gerard umuyobozi wungirije muri minisiteri y'ubucuruzi wari uyoboye intumwa z'u Burundi yagaragaje ko bishimiye ko mu gihe cya vuba abaturage bo ku mpande zombi bazaba basurana bakanacuruzanya twishimye vuba abaturage b'abarundi n'abakongomani bazagenderanirana ndetse bakorane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ibikorwa byari byarafunzwe kubera covid cumi n'icyenda bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya rusizi no mu ntara ya kibitoki bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi banyuze ku ruzi rwa rusizi bavuga ko ifungwa ry'ibyambu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda byabateje igihombo nko kuva ngaha mu rugombo ujya gusuruzi rusizi ukaja mu ruvunge twariha amahera make cyane twariha nk'amahera atarenga ibihumbi cumi na bitanu tugiye kubwegera ntibyashika n'ibihumbi mirongo ibiri ariko kugira dushike mu ruvunge uciye ku mupaka wa gatumba ugenda ufise nk'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amarundi kugenda no kugaruka ariko uciye ngaho ugiye mu ruvunge ntibirenga ibihumbi mirongo mirongo ibiri amina hakizimana atuye muri komine rugombo ihana urubibi na santere ya ruvunge ku ruhande rwa kongo akora ubucuruzi ndetse afite umuryango muri teritwari ya Uvira turabura abantu nta muntu agendayo kubera hugaye umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi abakongomani bakazana natwe tukajana hariya mugabo urumva nta kuntu umuntu yojanayo ibyashara kuva ibyo byambu n'ibiraro byafungwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda abaturage bo mu kibaya cya rusizi bifuza kujya mu burundi bavuye kamanyula banyuze ku mupaka wa kavimvira bakora urugendo rw'ibirometero birenga mirongo irindwi na bine mu gihe bari basanzwe bagenda urugendo rw'ibirometero bigera kuri birindwi banyuze mu ntara ya kibitoki vedase ngabo ijwi rya amerika uvira mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u burundi irahamagarira abanyemari babyifuza kujya gushorerayo amafaranga yabitangarije mu nama mpuzamahanga y'abashoramari na bamwe mu bafasha uburundi iteraniye i bujumbura ni nkuru ijwi ry'amerika y'abategure yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry ndayishimiye iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha zine yitabwe n'abanyamitahe n'abagwizatunga bigenga abaserukiye ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iya oni iya buraya iy'abarabu amerika n'ahandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye mu butumwa bwiwe ku bitabye inama yavuze ko uburundi bufite byinshi byo kwirukira kandi byofasha mu kugwiza ubutunzi
abarundi barijijukiye ibikorwa urwaruka rw'uburundi rugize umurwi urenga ibice mirongo itandatu by'abanyagihugu ntimukwiye kuraba urundi nk'agahugu gato mwihweje uko bungana kuko urundi buri mu masanganzira y'ibihugu byo mu karere ibyo nabyo bigatuma urundi ari ihuriro mu bijanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa hatibagiwe akamaro kabwo mu bijanye no gushora ibidandazwa mu mahanga
ibishigikirwa n'umushingamateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwizatunga mu Burundi nk'uko yabishikirije abagwizatunga n'abanyamitahe muri iyo nama avuga ko igisata c'abigenga mu Burundi gifise amahirwe kandi hari n'abakozi bazimbutse hakiyongera ko ku Burundi bufise amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimwo abantu barenga umuriyaridi n'inusu w'abasumyi mu burimyi kushobora kurima amezi icenda ku icumi n'abiri ico afata nk'amahirwe kubifuza kugwiza umwimbu aca abatera akamo agira ati
uburundi ni igihugu aho icyo ari cyo cyose gishobora gukorwa mu bijyanye n'ubutunzi ni igihugu gisa n'ikigaragara mu bijyanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice bine vy'isi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza ariko ndabibabwiye ntabahenda uburundi bwarageze kure mugabo dutegerezwa kwivyukiranya rero nimba wifuza kwivyukiranya uwo kwivyukiranya hamwe n'uburundi
Mohamed Metkar ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu ca Maroc kijejwe byo gufashanya n'amakungu ni umwe mu bashikirije amajambo yaserukiye abafatanyabikorwa ku izina ry'abaje mu iyo nama hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi
imbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu ni icyifuzo c'ukuri kandi gishoboka igihugu ca Maroc ciyemeza kubandanya gushigikira abarundi abanyeshuri b'abarundi bahabwa burse zo kwiga mu makaminuza uyu munsi bangana n'amajana atatu na mirongo ine na babiri ikimenyetso gikomeye ku gufashanya hagati y'ibihugu bibiri uburundi na Maroc abanyeshuri ijana na mirongo icenda n'icenda bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi by'ingirakamaro mu isigwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'uburundi bwifashe bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine uteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu Oluseguno Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu ca Nigeria yitavye iyo nama avuga ko guteza imbere ubutunzi ari vyiza ariko ko muri ico gikorwa igihambaye muri vyose ari amahoro umutekano no kwishira ukizana ivyifuzwa n'u Burundi kubishika ko nuko hoshigwa imbere gukuraho inzitizi ku banyamitahe n'abagwizatunga uko abantu bakigwa mu gihugu abazana imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi akabona ko ivyo bifatiweho bigatora inyishu bizogira ingaruka nziza ku mbona kazoza uburundi bwihaye imigambi iri imbere mu by'umushikiranganji w'ikigega n'ubutunzi wodase niyo nzima yabwiye abari mu nama ni ukubaka amabarabara y'indarayi bihuza uburundi tanzania na kongo ay'igihugu inyubakwa zigezweho n'ibindi urakoze thierry ivan ndayishimiye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda ubushinjacyaha buremeza ko umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi madamu victoire ingabire umuhoza ari inyuma y'umugambi wo guhirika ubutegetsi bwabivugiye mu rubanza rw'abayoboke b'ishyaka rye dalfa umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda kigali eric bagira ubusa yicaye mu cyumba cy'urukiko akurikirana iburanisha nk'abandi nta marangamutima adasanzwe umunyapolitiki madamu victoire ingabire umuhoza yagaragaje nyuma yo kwikomwa n'ubushinjacyaha icyaha kuba nyirabayazana mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u rwanda paul kagame ni mu rubanza rwiswe urwa silivensi sibomana na bagenzi be ubushinjacyaha bufite ijambo bwatinze kuri sibomana na ingabire busobanura ibyabaranze mu buzima bwabo bubihuza n'ibyaha burega sibomana n'itsinda ryose bwibutsa ko korewe ari isubiracyaha kuri ibi byaha umurega kuko yigeze gufunga imyaka itandatu ku byaha bisa n'ibyo ari kuburana bwasobanuriye urukiko rukuru ko abo bukurikiranye bose bari mu cyitwa ishyaka darufa umurinzi bwo mu magambo yabwo bwita agatsiko k'abagizi ba nabi kuko ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda ubushinjacyaha bwavuze ko abayoboke ba darufa umurinzi bifashishije umunyamakuru teonese nsengimana kugira ngo bamamaze uko bishoboka kose imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda batagombye kwitabaza imbaraga z'imbunda kuko ubwo buryo butakigezweho bwasobanuye ko mu kwezi kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri na rimwe abaregwa barangajwe imbere na Sibomana bateguye amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza busobanura ko Sibomana ari umuhuzabikorwa wa Darufa umurinzi ku rwego rw'igihugu buvuga ko ibikorwa byose umunyapolitiki Ingabire Victoire ari we wari ubiri inyuma bwabwiye urukiko ko uyu yahuje abayoboke be n'abanyamahanga bagombaga kubahugura ku buryo bahirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara ubushinjacyaha bukavuga ko bahuguwe ku gitabo cyanditswe n'umunyasiribiya seridija popovici yise blueprint for revolution ku buryo bwo guhirika ubutegetsi hatifashishijwe imbaraga z'imbunda gusa bukemeza ko umunyapolitiki ngabire atari mu kirego ijwi rya amerika yashatse kumva icyo ushinjwa bivugaho ariko ntibyadukundiye mu iburanisha ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi gushize ariko ingabire yari yabwiye ijwi rya amerika ko ibirego by'ubushinjacyaha bidafite ishingiro yari yabidutangarije muri aya magambo ibyo bintu ntabwo ari byo ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa yo gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo buba bubitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bimbaza kuri iyo dosiye na biriya biba biremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri ntawigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi mu kwezi gushize ubwo yari mu ihuriro unity club perezida w'u rwanda paul kagame nta muntu yavuze mu izina ariko mu magambo ye hari abahise bakeka ko avuga kuri ingabire n'abo twavanye twababariye twavanye aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo twababarira ubuhendahenda mbere yuko hakongera umuntu akaba muzima cyangwa nabe naba gukorana nabo ni iki yarangiza bagasubira murabazi murabazi birwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza uzi ya masaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo ubushinjacyaha buvuga ko abahuguraga abaregwa bari barihimbye amazina nka sandra na ana kandi ko na bamwe mu bahugurwaga bakoreshaga amazina y'amahimbano buvuga ko ababahuguraga bavugaga ko kubera ko abaturage bababaye bazabashishikariza kwigaragambya babanje kubumvisha ibyiza by'ejo hazaza habo bushinja sibomana ko yabwiraga bagenzi be ko muba bagombaga guheraho babasaba kwigaragambya harimo abazunguzayi bo mu mujyi wa kigali ubutegetsi bufata nk'umwanda abahinzi abo leta yita abajenosideri abarimu n'abanyeshuri abanyeshuri babayeho nabi n'abandi muri iyo myigaragambyo ubushinjacyaha busobanura ko bagirwaga inama zo kwirinda cyane abarokotse jenoside abasirikare abaturutse mu bihugu bya uganda burundi tanzania na congo kuko bari mu ruhande rwa leta bukavuga ko bari kubakangurira kwanga gahunda za leta nko kutishyura imisoro gusa mu barokotse jenoside bugasobanura ko bose batumva ibintu kimwe ko ahubwo harebwa bari guhita babumva barimo Aimable Karasina na Yvonne Damangi ryamugwiza bafungiwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yabakorewe buvuga ko hari itsinda ryiswe Operation Serwakira aho bagombaga gukwirakwiza inyandiko zanditseho amagambo agira ati turambiwe imisoro turambiwe gukubitwa turambiwe gushimutwa n'ayandi ubushinjacyaha buvuga ko mu bagomba bagombaga kwifashishwa gukwirakwiza izo nyandiko harimo abamotari buvuga ko Sibomana yafashwe amajwi avuga ko abantu bose bamaze kwanga leta kandi ifite ubwoba ku buryo haramutse habaye akantu gato ibintu byose byashwanyuka buvuga ko hari hagenderewe ko byose byazakwirakwizwa ku munsi ngarukamwaka witiriwe umunyapolitiki madamu victoire muhoza uzi nka ingabire day ubushinjacyaha busobanura ko abahuguraga abayoboke ba darufa mu murinzi babumvishaga ko guhirika ubutegetsi bw'u rwanda bita ubw'igitugu byagombaga gukorwa nk'iby'inkubiri yahiritse ubutegetsi mu bihugu by'abarabu birimo na tunisiya buvuga ko ibi bikorwa byaburijwemo bidaturutse ku bushake bw'abaregwa ubushinjacyaha bwavuze kuri sibomana gusa mu iburanisha rizakurikira hazaba hatahiwe umunyamakuru Theoneste Nsengimana niburangiza kubahatura bose uko ari icumi buri umwe akazabona umwanya wo kwiregura bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi rya Amerika
ikiganiro cy'abari n'abategarugori mu rwanda abagore bakora ubuhinzi buciriritse bavuga ko bugarijwe n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe umuryango utegamiye kuri leta ako rwanda urabatabariza kigali asa umutakaboyi abagore bagaragaje ko imihindagurikire y'ibihe birangwa n'imvura idasanzwe izuba ryinshi inkuba byose bibagiraho ingaruka zikomeye ugereranyije n'izigera ku bagabo umuyobozi wa kora u rwanda munyentwari francois avuga ko bumwe mu bushakashatsi bakoze basanze nta rubuga ruhuza abahinzi cyane cyane abagore biganje muri ubu buhinzi buciriritse ngo babashe kumenya icyo ibihe bibateganyirije agaragaza ko ahereye ku byo baganiriye n'amatsinda y'abagore bakorana nayo hirya no hino mu gihugu asanga abagore bugarijwe bikomeye n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe twumva ihindagurika ry'ibihe barivuga mu nama zo hejuru ariko wajya heza hariya wa mugore twavugaga wo mu cyaro uzinduka ajya guhinga imvura ikamusangayo nta ruhara bifitemo rero iyo haje ihindagurika ry'ibihe ribasanga mu murimo ya miyaga ikomeye za nkuba zibasanga mu mirima iyo bavuga umugore uri mu murima wirukanka ajya kuzitura amatungo wirukanka ajya kureka amazi nijoro ihindagurika ry'ibihe ribariho kandi noneho ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ziratuma abagabo barushaho kurenganya abagore n'abakobwa ziratuma abagabo bata ingo zabo bakajya gushakisha ahandi ibyo uyu muyobozi avuga bishimangirwa n'abagore ubwabo bari mu buhinzi buciriritse ubuhamya twahawe na madamu mukamibungo geretruda utuye mu karere ka ngororero mu murenge wa nyange mu ntara y'uburengerazuba yagaragaje ingorane abagore bakora ubwo buhinzi bahura nazo iyo ibihe byagenze nabi tugira ingaruka cyane nka bino bihe byahindutse gutya habayeho imihindagurikire y'ikirere ikirumbo cyaje haje inzara mu rugo umugabo umugabo arigendera agacaho akajya gukora ahandi hantu ugasigara aho akari n'ubwo n'abana bagutoroka bakagenda bakajya kwishakira amafaranga ahandi hantu urumva ko usigara imuhira wenyine abafite abana b'abakobwa umwana mukuru akagenda akajya mu mujyi akajya gushaka amafaranga muri kwa kugaruka kwe yasize imibaho badahaga akagaruka azanye n'undi mwana nawe yabyaye yahagera hakavugwa umurakarira mugumya kuvugana nabi yakumva umwana yabona umwana amaze kumenya kurya akamugutana akigendera urabona iyi imvura ikubye mwari mu murima muhinga umugabo aragenda akajya kwanura akajya kwiyugamisha nawe usigara wanura twa dukwi uze kubona icyo ucana ukajya gutega amazi ngo uze kubona amazi yo gukoresha akenshi hari n'igihe unakunyagira ku gasozi uhetse umwana urabyumva umuntu w'umubyeyi uhetse umwana cyangwa atwite ntabwo yihuta nk'umugabo ngo ajye kugama wineza beatrice atuye mu karere ka ruhango mu majyepfo y'u rwanda nawe ni umuhinzi agaragaza ko ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe kibagiraho ingaruka kurusha bagenzi babo b'abagabo uhereye ku mvura niba imvura yaguye umugore bakunda kuvuga ngo ngo abagore dukunda imvura ngo dukunda kunyagirwa kubera iki kubera imirimo tujyamo muri cya gihe cy'imvura inyuranye irimo gutega amazi tuba dutuye kure y'amavomero tukanyagirwa rero tujya gushaka amazi nta mugabo wanyagirwa usanga ngo abagore mukunda kunyagirwa mu gihe cy'izuba izuba iyo ryavuye akenshi burya ritera inzara nicyo kinini kiranga izuba iyo inzara rero yabayeho abagabo benshi hari n'abati ngo akareba uburyo yinjira mu rugo nta haha acyuye nta kintu ashyiriye abana agahitamo no kuvuga ati reka nigendere mbe mbavuye mu maso icyo gihe umugore ntusigarana inshingano zo kurera b'abana nawe kandi ntacyo afite abaha ibi bibazo byugarije abagore bakora mu buhinzi buciriritse binashimangirwa n'abagabo bemeza ko bamwe muri bo batabasha kwihanganira iyi mihindagurikire y'ibihe akenshi itatana no kubazanira ubukene bwana yambaje filiberi ni uwo mu karere ka ngoma intara y'iburasirazuba mu giturage abagore nibo ba nyir'urugo kuruta abagabo twebwe ukora imirimo mike ariko ukayivamo ukagenda bo rero nk'abantu basigara aho ngaho babura ibiribwa kuko imihindagurikire y'ibihe yagenze nabi babura ibiribwa kandi abagabo baza bakeneye rasiyo babura umwanya wo kubitaho kubera ko umwanya munini bawumara bategura ibiribwa noneho bakabura umwanya wo kwita ku bagabo bityo rero abagabo bakuramo akabo karenge barigendera bajya gushaka aho bafatwa neza ashobora kugenda akanaherayo kubera ko ibyo bayabona mu rugo bitakiboneka umuryango ukora u rwanda usanga hari ibikwiye kwitabwaho ngo iki kibazo kirangire turebe uburyo ya mirimo bavuga ko badahemberwa twabunganira twabunganira ikagabanuka kwa kundi baba bari bahura n'imyotsi tubafashe kugabanya iyo myotsi kwa kundi batabona imbuto za nziza zo zihanganye n'ibihe tubafashe kugira izo mbuto ikintu cya mbere dushaka gukora ni ukumanura ibyo gutekereza no kuvuga no kumva neza ihindagurika ry'ibihe mu baturage hariya hasi ntabwo ari umugabo ari umugore wenyine n'ubundi uzahangana n'ihindagurika agomba gufatanya n'umugore agomba kuba ari kumwe na kominote aho batuye aho basengera aho mu mahuriro yabo mu makoperative hanyuma noneho mu guteganya mu iteganyamigambi muri ingengo y'imari tugakora ubuvugizi kugira ngo amafaranga amanuke agere kuri bariya kuri bariya bagore ibarura rusange riheruka ryerekanye ko mu rwanda abaturage bagera kuri miliyoni esheshatu na magana ane ari abahinzi muri bo mirongo inani na batanu ku ijana bakora ubuhinzi buciriritse aho mirongo itanu na batandatu ku ijana muri abo ari abagore aba ni nabo bugarijwe cyane cyane imihindagurikire y'ibihe nk'uko umuryango akora u rwanda ubihamya asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umutoni ibwami ntasiga itongo umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana